My people, my coralistic people, my Ogbonge people, we don't land, we don't show, we don't come again. Oh, hey, hey. The Tory, when they reach us, so oh, say the man when they call Panend Woko, oh, kon bay big mashon for de wuman wè di de kò chika ike. Eh, so, amseme ka yon kolan wuman, so amseme na gel shibi. Ehe. Anyone wè yon fi seme kwe kolan me, na di mata kari yon skon miye sou. Ehe. May korelistik pipo, may obongye pipo, tori jak brata. tori full ground hehe <laughs> be say i no go talk dis one but as i see am i say no i go talk am some pipo say chika ike no do well hehe say chika ike no do well at all at all o why e be say na now na go come shook head put for inside regina daniels home your co colleague co worker una dey hear me my pipo before i go go on drop tori for today. If you just dey come across our video for the first time, <laughs> hey hey, you are in the right place. Wetin we dey do for here, that means you no know wetin we dey do for here, make we tell you. We dey drop celebrity gist, tafiya issues wey dey concern entertainment world industry, matter wey dey sup for inside top Nollywood actors and actress their issue eh, we dey carry am come give una for here. We don talk am several times say we no dey go their house Now that they can't give us Tory, what would they drop for you, my people? Tory Fuga. you know say news they fly for here since everybody they know any they say they, in every rumor there is an atom of truth inside when something they go like this pew pew pew pew pew shoo shoo shoo shoo shoo people they talk matter small small truth dey inside though. my people when just join us make una subscribe Knock notification bell you go to get gist update like this as we drop quick, kpeke quick, and you go first receive and say see as it is up my people when don't join us before you know they right wrong place you they right place make you still help or share video if you see say we drop video you like and watch out to the end you share you dey see if you see say we drop any video when you like make you drop your comments for that comment oh, section my people, no be small something o when we face a hear and say she chika ike carry belle come give this man we come ah, dey say they stop, wait till they apple, wait till they apple. the time uh, paned woko marry regina daniels there is no evidence of say e carry belle enter marriage why this girl not get small shame for her You dey see matter? Why this cannot get so much shame for I carry belete hook the man up? Some people say no, say make not talk like that. Say Chika and Ike, Chika Ike and Paned Woko, they don't they come a long way. Two of them were dating, they were in a serious relationship before Regina Daniels' mama can sweep her come for road by giving Regina Daniels to the man to marry. They said that time Paned Nwoko dey ask Chika Ike say, will you marry me? Please marry me, please marry me. Chika Ike call Braga boast, call Dunyanga say, ah, you no go fit marry old man. At the end of the day, na na that same old man you carry belle dey flaunt around, they disturb everywhere. Wetin we come the year from the internet side, they come the talk and say, be like say this uh, marriage one we the year about say he won't go marry he won't go marry and na true. Because if you no get anything to do with woman or you no get mind of say you wan marry woman, you no go build mansion for am. dem say if you see the mansion no be play play o this one wey i dey talk so and you sef you go hail if you see mansion dem say very big mansion The match on the one be like the same thing with the one like say Regina Daniels they use the name to build. Now for the call they say for partner who network to build match up for him like wetin somebody talk say e be like say na for compensation based on e date am for a long time and the girl no mean any harm to him he e like the girl that time now he compensate am with that match on. Some other person say mm mm mba no dem no dey compensate person with match on for relationship like this no. say for the fact say she can, he cannot carry belle matter come talk put for table for us make we talk for the fact say with the yes, she can ike come even they brag with the belle say na paned we could get her Say after all, Paned could say he like plenty children, of which all of us know say they don't tell us don tell us di secret say na 21 children epanet nwoke get una dey hear wetin i dey talk na inside dis 21 children we con even dey vex say where chika ike go carry anoda pikin con drop for inside di matter now we say okay we no dey support dat kind thing for here make e born am make e turn baby mama chika ike say mbano e no go be baby mama you dey hear wetin i dey talk now we con hear di gist say dem don build mansion for am They say one big Ferrari motor, I've been a Venza motor, I've been a Ferrari motor. They say they see her for Chike hand. When Chike drive, go supermarket. Now, of course, it don't set. For you to have a mansion from a man the same man that bought you a flashy car my people if na you wetin you go talk put for inside this matter because wait we they talk be say be like say the marriage something when she they talk they brag say no be a friend won't marry paned say na she won't marry paned He say make regina daniels not too vex because eh before regina daniels come enter inside the marriage she don't date before my people if na you you go agree, person when you don't first date date date you can't throw way am um, your own colleague or your your your co-worker come marry the person as number six wife will you be willing to enter inside as number seven knowing the fact that you first date <laughs> my people and you know say naija tradition na the one dey first pay dowry Now they be wife When they see the matter now they be the first you dey see am so for now na regina daniels go senior chika ike for marriage of which we know say chika ike senior regina daniels for inside the movie industry is this senior regina daniels for age They say in 1985 they bought. Chika Ike abi which date but if na 1985 this year don dey go 40 years come dey follow small pikin of 20 something dey drag man my people. People come tok am say Chika Ike for just kukuma kpomkpe e for rest for the matter people come even dey ask say is it that there is no men in nigeria at all my people make una no ask that question too much o oh. men no really dey They talk and say, hey, eh, Sharega. You know what I mean? Say, men, they scarce. e con even the bible say seven women go to drag one man say make i answer your name paned oh, don't enter inside bible so you dey see ah wetin bible talk so na paned nwoko don dey do now if chika ike call still marry dat man true true e go call fulfil that scripture <laughs> my people, as i get tori i say make i call tell now. say news dey fly pew pew pew say paned go buy big mansion for shika ike now say no before i go carry anything come here because i dey like verify i dey like use google eye take check am see am say yes yes yes na true before i go talk am my people as i verify dey say na true o oh. say paned woko oh. true true say chika ike deserve the mansion na so e take put am He say deserve the mansion come buy big mansion for Chika Ike. E no finish for there. They say e call change Chika Ike car. My people, when I hear am, I say make I come tell you now. Regina Daniels mama, they say shit dey burn am for yansh. E no dey fit sit down tey again. Body they pepper am say this whole thing when e pikin supposed to they enjoy. Now Chika Ike wan come take the pikin position because you know say last wife they they enjoy well well. They say Chika Ike enter inside this matana. Now Na be say Regina Daniels don't come up for that uh, enjoyment position.